iri ni ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri musi wa mbere itariki mirongo ibiri na zitanu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federike nkurikije ateranije ibiganiro vy'uyu munsi ubwa mbere hoho nagira mpoze umuryango wiwe umukenyezi yasize n'abana asize n'abandi mu muryango wiwe uyu ni perezida silvestre ntibantunganya yahoze arongoye burundi avuga kwigandagurwa rya zedi feruzi yahora arongoye umugambwe w'ipd iki kiganiro hamwe n'ayandi makuru twateguriye turakigaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikiriza na mugenzi wacu eugenie mukankusi mwaramutse neza eugenie umwanya n'uwawe udushikiriza amakuru aduteguriye
waramutse nawe frederic bwakeye neza nshuti muduteze amatwi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uburundi riravuga ko rivuye mu biganiro by'amahoro na guverinoma ibiganiro bishyigikiwe na oni ibi ni nyuma y'uko umwe mu bayobozi baryo arashwe agahitanwa n'amasasu yaturutse mu modoka zedi feruzi wo mu ishyaka union pour la paix et le développement upd mu magambo ahinnye yashyinguwe ejo ku cyumweru umunsi umwe nyuma y'uko arashwe hamwe n'uwamurindaga biciwe mu murwa mukuru bujumbura abantu ibihumbi byinshi batavuga rumwe n'ubutegetsi baherekeje isanduku yarimo umurambo we mu nzira zerekezaga ku irimbi ry'abayisilamu tukivuga ku burundi perezida Pierre Nkurunziza yasabye ko hakorwa iperereza ryihutiwe ku bwicanyi bwakorewe uwo zedi feruzi wari umuyobozi w'ishyaka UPD nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa perezida w'iri nyamitwe bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango sosiyete sivile bamaganiye urupfu rwa feruzi kuri bwana nkuru nziza cyakora umuvugizi wa perezida w'iri nyamitwe avuga ko perezida n'ishyaka riri ku buyobozi cndd fdd ntaho rihuriye n'ubwo bwicanyi abanyetiyopiya ejo ku cyumweru bitabiriye amatora byitezwe ko azaha ishyaka riri ku buyobozi eprdf indi manda y'imyaka itanu nta rugomo rwatangajwe muri aya matora kandi indorerezi za afurika yiyunze zavuze ko yabaye mu bwitonzi cyakora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko amatora atakozwe mu bwisanzure kandi ko yari abogamye kubera ko abategetsi muri etiyopiya bafite akamenyero ko gucecekesha abivumbuye bakoresheje kubatoteza no kubafunga ishyaka eprdf ethiopia people's revolutionary democratic front rihakana ibyo riregwa kandi rivuga ko abanyetiyopiya bashyigikiye ibyo ryagejeje ku gihugu mu kongera ubukungu abantu miliyoni hafi mirongo itatu n'ebyiri biyandikishije gutora amajwi ya mbere yitezwa mu minsi ibiri kugeza kuri itanu aya nyuma hazamenyekana bitarenze itariki makumyabiri n'ebyiri y'ukwezi gutaha kwa gatandatu guverinoma ya somaliya yavuze ko umwe mu badepite yiciwe i mogadishu kuwa gatandatu arashwe n'abasirikare b'igihugu batabigambiriye minisitiri w'ingabo wa somaliya avuga ko abasirikare barekuriye amasasu ku modoka ya depite yusufu diri kubera ko baketse ko ari umwiyahuzi wari ugiye gutega bombe umuvugizi wa minisitiri w'ingabo avuga ko umushoferi wa diriri yitambitse imbere abuze imodoka y'abasirikari guhita kandi ko atubahirije ibimenyetso ngo ahagarare abategetsi muri amerika ejo ku cyumweru bamaganye ingabo za iraki kuba zaratumye umutwe wa eta islamike ukomeza gufata ibice by'igihugu muri iyi minsi ishize ibi ni mu gihe hari amakuru harimo kumenyekana ko umutwe w'abarwanyi wafashe ikindi gice cyo ku mupaka ko wishe n'abanyasiriya amagana
murakoze eugenie ku makuru heje kudushikiriza zed feruzi arongoye umugambwe w'ipd zigamibanga yarishwe arashwe mu mutwe n'abantu bataramenyekana ku munsi wa gatandatu yapfanywe n'umucungerera ubuzima abandi babiri barashwe bariko baravugwa undi yakomerekejwe n'izo nkozi z'ikibi ni jean batiste bireha umumenyeshamakuru wa bonesha fm iryo bara ryabereye muri komine ngagara quartier ya kane ku metero cumi yo ku rugo iwe ejo ku munsi wa mungu niho yafubwa iyi nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu desire hatungimana الله أكبر
من هاديت تباركت ربنا وتعاليت Ico ni igisabisho catanguriye imigigwa yo gushingura Z Feruzi yitavye Imana kuri uno wa gatandatu agandaguwe n'abantu bataramenyekana. Inyuma y'ico gisabisho amarira yari menshi cane na cane cane mu bakenyezi. Marina Barampama umunyamabanga mukuru w'umugambwe IPD zigamibanga amenyesha ko bibabaje cane kubona indongozi y'umugambwe igandagurwa bunyamaswa.
umugambwe ipedeze gamibanga n'ibintu biteye agahinda kubona yuko umuntu w'umushinga ntaye nkurya ashobora kugandagurwa gutyo bunyamaswa hama ntagire umuntu n'umwe amugarukira ntihagire n'indongozi ziza kuraba ibyo ari byo ni ibintu biteye agahinda ukamengo abanyagihugu ntitugifise abadutwara ntitugifise abatunezwe muri iki gihugu ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda rwose Uwo munyamabanga mukuru wa IPD zigamibanga amenyesha ko batazodohoka mu kwiyamiriza ko Petero Nkurunziza yosubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu.
murazi yuko mugambwe ipedeze gamibanga wamaze kwiyangaja kurwanya ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu kidaciye mu mategeko umugambwe rero ipedeze gamibanga warafashe iya mbere kandi tugahamagarira abanywanyi bacu kuguma ah, bahagaze neza kugira ngo ico kiringo ca gatatu uno munsi kiriko kirazana amarira mu barundi yuko toguma tugiharanira kugira ngo umukuru w'igihugu ntatware ico kiringo kigira gatatu hama uburundi bwubahirize amasezerano y'iyarusha kuko ayo masezerano y'iyarusha niyo yaduhaye amahoro muri iyi myaka cumi nta muntu yaduhaye amahoro ayo mahoro twayahawe n'amasezerano y'iyarusha Isange Ndakumana wo mu mugambwe Frode Bunyakuri akaba amenyesha ko ari biterasoni kubona indongozi y'umugambwe igandagurwa leta ntiharenguke.
ibi ni ibintu by'ibiterasoni twabyakiranye umubabaro mwinshi umubabaro kubona tugeze aho eh, muri iki gihugu cacu eh, abarongoye abandi nkuze diferuzi arongoye umugambwe ipedezi gamibanga agandagurwa nk'inyamaswa ibiteye isoni kandi nuko ibi bibaye amatwa dusumira twabajije abari ngaha batubwira yuko ubutegetsi butaje kuraba ibyaraye bishitse ngo buheze nabwo kuri ubu ugire ico buterereye muri ibi bintu uwo menga rero nta leta iri ngaha muri iki gihugu Leta y'u Burundi rero naho itashoboye kuhashika yaciye isohora itangazo inyuma y'ugo rupfu rwa Z Feruz aho imenyesha ko yakiranye agahinda igandagurwa rya Z Feruzi ikabitera ivyatsi abo babisha ataco bagera umutwe Leta y'u Burundi ikabimenyesha ko hagiye gukorwa amatohoza kugira abakoze iryo bara bamenyekane Leta ikaba isaba abanyagihugu kuguma batekanye ikamenyesha ko izokora ibishoboka byose kugira icungere umutekano w'abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi tubibutse ko Zed Feruz yapfanye n'umucungerera ubuzima babiri bandi bamucungerera ubuzima barakomereka co kimwe n'umumenyeshamakuru wa Bonesha FM Jean Baptiste Bireha Desire Atungimana Bujumbura ijwi rya Amerika tukivuga kuri iryo gandagurwa nyene perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi yaragize ico avuga mu kiganiro yahaye radio ijwi ry'Amerika tumutega amatwi Eh, ubwa mbere hoho nagira mpoze umuryango wiwe umukenyezi yasize n'abana asize n'abandi mu muryango wiwe kuko urupfu nk'ubwo urumva uwa- abambere urabaza ni mu muryango ngabo kandi abo bandi rurabaza nabo bari basangiye urugamba rwa politiki reka mbere rurababaza n'igihugu kuko buriya iyo uriko uragira politike uba ushaka kugira politike iteza imbere igihugu urumva rero urupfu rw'uwe rutubabaje twese icyo nabivuga ko ni uko urwo rupfu rwoba nk'akabaza kabaza duhawe twese dutanguriye ku barongoye igihugu tukaja no ku bandi bose turi mu bya politiki mu burundi be n'igiki kitubuza uyu munsi gufata ingingo za nkenerwa kugira ngo izi ngorane ziri mu gihugu zihere urumva rero dushitse ngaho abantu bahita bibaza bati biva he bitumwa nande bizoshika he numvise umuvugizi ndavuga ko ari umuvugizi numvise umuhanuzi mukuru umukuru w'igihugu ajejwe ibyo gutumatako amakuru yavuze yuko basabye ko hoba gutoboza n'ingoga ni ukuri byaba byiza bibaye n'ingoga tukamenya abari inyuma bwa mbere batumye urwo rupfu tukamenya n'ababikoze hanyuma tukabona yuko koko bashyizwe imbere y'intahe ariko ndakubwira ntakubesha biragoye kwemera mu gihe cya none kuko abishwe nk'uko muri ino minsi si bake uribuka n'ubwicanyi bwatwaye babikira batatu bo mu kamenge gushika n'ubu atawuramenya ababikoze aba ari bo urumva rero biragoye kwemera uyu munsi ariko icyo jewe novuga ni uko iyo igihugu gifise leta icya mbere iyo leta ishinzwe ni uguhagararira umutekano w'abanyagihugu ni uguhagararira umutekano wa bose aha rero turindiriye yuko leta izotwereka abo bantu ikongera ikabashengeza imbere y'intahe mwihweje ibyiyumviro byiwe bya politike murafise nk'umurwi canke abantu mwikeka ko aribo boba bamuganaguye
nta kwikeka je noshiramwo iyo narigiye mu vy'ukwikeka sinari kuvuga ntindindiriye ko leta izoheza ikagira amatohoza n'ingoga ngo tumenye abamwisha abaribo ngo tumenye n'ababatumye abaribo abamwishe ngira ngo mbere babishyizemo ishaka byokoroha kuko numvise nkurya mumenyeshamakuru nawe nyine yaciye araswa muri icyo gihe mugabo akagira imana akarusimba numvise avuga bimwe mu byo yabonye byoshobora gufasha abariko baratohoza kuronka inzira bofata kugira ngo bashyike aho tumenye ukuri n'ingoga kuri urwo rupfu rw'umushingantahe zedi feruzi tuzi ko yari umushingantahe arongoye umugambwe ipede tukaba tuzi ko ari umugambwe wari mu bari bavuze yuko bahagarariye amasezerano y'arusha muri wa muhari ya muvuma bita muvuma arusha mwavuze ubwicanyi bwakorewe ababikira b'abatariyano bwakozwe n'umurwi gushika ubu canke abantu bataramenyekana muribaza ko nk'uyu murwi nyene wakoze iryo bara ushobora kuba ari uwo murwi ufise ubuhinga bwo kwinyegeza uwakoze ubwo bwicanyi
iyo ubwicanyi bugenda bufatikanije ukabona bugenda buza bukomera uribaza uti ubwo ababikora si bamwe ariko nakubwiye kandi sinoza kurambira ngaha jewe aho mpagaze cyane cyane ni cya kibazo natura leta n'abayirongoye hamwe n'izindi nzego zayo na cyane cyane inzego z'igipolisi inzego z'ubutungane kugira n'ingoga batubwire n'ahandi batabivuze bazoba bariko barabwira uwo ari we wese bati niwiyumvire inyinshi yari iyo ivyo navyo si vyiza na gatoya muri iki gihe ariko harategwa akamo hariho sosiyete uh, sivile yateye akamo gasaba ko imyirekano ibamwo ubwicanyi n'imigomotsi yohagarara buno nyene ako kamo mwebwe mu kavuga kwiki
jewe kuva ngira politike sinigeze nshigikira ibintu vy'ubwicanyi ibintu vyo gushiramwo inguvu eh nico gituma muri kino gihe abiyereka abagira imyerekano bo bareka bakagira imyerekana atangorane mugabo urazi iyo ugiye gushyiramo inguvu urashobora gusanga n'ugiye kugiramo inguvu umutwaye muri iyo nzira kandi ibyo biraheza bikumvikana aha rero naravuze kuva kera kandi n'ubu ndabisubiremwo inyishu y'icyo kibazo ni inyishu ya politiki ikibazo gitora umuti iyo icyagitumye wakibonye neza hanyuma tukawutora icyatumye iyi myerekano nayo si ikindi ni ukuja kubiri n'amasezerano y'arusha no guca ku bindi bw'ibashingiro mbere hakaba n'ibindi twabonye mu byerekeye uku gushyira imbere umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ngo azoserukire umugambwe cnddd mu matora y'umukuru w'igihugu kandi twese bose babona yuko biteye kubiri n'amasezerano yarusha two kwitonda rero tugakunda igihugu gusumbya tukabyerekana hanyuma ngiyo ko kwiyandikisha kukavamo bakagira bati ko mbona ibiriko birazana ingorane mu gihugu aho gutuma igihugu gitera imbere reka tubivanemwo jewe ndibaza yuko yoba ari inzira yuguruye kugira ngo ibyo bibazo byose byatewe n'icyo kibazo bice bigenda bironga umuti mwavuze ko mushigikiye imyiyerekano ibaye mu mutekano ariko naho muvuga gutyo murazi ko iyo myiyerekano mu burundi itagenze neza cyane rwose abapolisi bararashe abantu bagira imyiyerekano eka n'abagira imyiyerekano barateye amabuye eka abantu barishwe cyane rwose ikintu ku giti cyane cy'umuntu yigeze kurongora igihugu y'impanuro mwotanga muri iki gihe n'izihe cyane cyane ku mpande zose
iyo umupolisi arungitswe gucungera amahoro n'umutekano ntabarungitswe kurasa umuntu ariko yerekana aba yarigishijwe uburyo ubuhinga ashobora kubikora atarenze guca kubiri n'ukubaha n'ukubahiriza agateka ka muntu ni ukuvuga rero yuko muri kino gihe abapolisi koko bagira gutyo bakwiye guhindura ingendo hakiri kare nayo ahandi babikoze gutyo abantu bazokwibaza bati abo bapolisi bizi biki bakorera nde ninde yabatumye kugenda kurasa abanyagihugu atacu bari kubarona abanyagihugu nabo uravuze uti hari abatera amabuye nje ndibaza yuko ibyo byose biva ku kugene umwe wese abona uw'imbere yiwe ameze umupolisi igeje neza akareka abanyagihugu twarabonye yuko hari naho bashika bagashyira amaboko mu kirere bati twebwe murabona ntacyo twonona twarabonye yuko hari naho bashika bakicara bati murabona ko aribyo twonona mugo kandi twarumvise ko hashobora kuba hari n'abikikamukiza bakajya muri bo bagakora ibitakorwa ariko gusa ijambo nyamukuru umuntu yohanura yogira ati uburenganzira bw'umwe wese tubwubahirize abiyerekana berekana akabaro kabo kubera ibibazo babona bakabareka bakiyerekana bagakingira umutekano wabo genda ibibazo bigize gutyo akawukingira atandukanye agiye bakubagura yuko ibyo byose biriko biravugwa atana kimwe coba ubu rero aho tugeze nongere ndabisubire ndabihereze ko ni ukuri n'ikibazo ca politike abanyapolitiki bakironderera inyishu ntibaze barondera ibitari byo inyishu ni ukuvuga turubaha tukubahiriza amasezerano yarusha turubaha tukubahiriza ubwirizwa nshingiro canke twicishiriza mu nzira twishakiye kubera inyungu zacu umwe wese ugatwe kiwe aho niho hari ikibazo nyamukuru abantu twobandanya aho niho hari ikibazo nyamukuru ariko uh, president bantunganya murazi ko ico kibazo uh, urundi ruhande rutacemera ayo mateko batayasoma co kimwe namwe none muri iki gihe hoko gwiki kugira murabona ko impande zose zananye ikintu cokorwa abashinga ntabijunja bari hehe ikintu cokorwa kugira ngo ntagire abantu basubira gutakaza ubuzima bwabo muri izo mpari ziri mu banyapolitike cyane cyane
iyo ubona ibintu bigeze gutyo ni uko kuri ubu haba hari ibibazo batarashika ko batavuga nayo ahandi iyo ikibazo kimaze kujya habona nko mu kirundi turabivuga yuko ibuye riserutse ritamena isuka iyo ikibazo kimaze kuboneka aba ari intango y'uko n'umuti wacu uboneka ndibaza yuko umuti ari ukukwicarana kw'abanyapolitiki urabona iyo uko kwiyandikisha kwa petero nkurunzi umukuru w'igihugu kugira ngo yitoze uwa gatatu twobishyira mu nzira nyamukuru y'amatora none ko tuzi imigambi yandikishije mu makomine kugira ngo izo kwitoze ko tuzi imigambi yandikishije mu ntara kugira ngo izo kwitoze ku kibanza cy'abadepite ko tuzi abiyandikishije kugira ngo bazokwitoze ku bibanza ku kibanza cy'umukuru w'igihugu none uwo bafata bo bose akabashyira hamwe hanyuma akongera akaca ashyira ngaho o abaserukira amashengero agaca ashyira ngaho o abaserukira amashyirahamwe adaharanira igishoro bya politiki bati tuvugane ukuri kuri icyo kibazo kuko ikibazo jewe ubu untategera ni igituma abantu bagira bati iyi kandidatire itabonetse ntakajamwo mugabo tutarasigurirwa na gatonyi igituma atakojamwo ku neza y'igihugu tuze turashyira imbere ineza y'igihugu iyo rero nicyo botubwira bati ku neza y'igihugu yitwa turondere kandidatire ni iki hanyuma abantu bakaraba ku neza y'igihugu kandi iyo kandidatire ivuyemwo icopfa ica ico ni ikihe copfa iyo kandidatire itarimwo ku neza y'igihugu kandi tuzi ko ari kandidatire iteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu iteye kubiri n'amasezerano yarusha kandi tubona ingorane ahubwo iri kirazana mu gihugu erega hano nama mvuga nti ubu turi mu bigeragezo bikomeye mbega iki gihugu cyacu cy'u Burundi turagikunda canke turashaka kugikorera koko canke dushaka ko aricyo dukamisha ku neza yacu ariko murazi ko ariko perezida ntibantunganye murazi ko uh, sentare uh, y'igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro yamaze guca urubanza kuri ico kibazo ikaba nkaba nibaza ko yoba irimwo abashinga ntahe banonose amateko
ariko ndakubwire ni ukuri jewe iyo mbona yuko ijya sentare yaciye urwo rubanza yubahirije amabwirizwa y'igihugu ari ari amasezerano yarusha ari ibwirizwa nshingiro ari n'andi mabwirizwa yubahirije ingene imanza zicibwa mu gihugu nk'uko bitegekanijwe muco bita code de procedure y'igihugu cacu ugasanga nta kundi yagize kandi yabigize irabye ico umutima w'umuntu kimubwiye ku neza y'igihugu nari kuvyemera ariko rero amakuru twese dufise kandi azwi mbere hageze naho icegera c'umukuru w'iyo sentare ata igihugu akomoka ni uko iyo ngingo itafatswe n'abo bagize iyo sentare abagize iyo sentare yafatiwe ahandi abo bagize iyo sentare barabazanira bashyira ku mukono none ushaka twebwe tuvuga tuti twohereza amabwiriza y'igihugu tuze kwemera ingingo yaciye mu nzira nk'iyo ahubwo iyo ngingo yaratesheje urubwa ubutungane bwacu kuko uca wibaza ikibazo none abo bantu mu kanya gato mu kanya katujanye
abo bantu bagize ubwoba ariko hariho ariko hariho n'abahinga banonosoye cyane cyane ivyerekeye amategeko y'ibwirizwa shingiro mu Burundi nyene bamaze gutangaza ko badafise badasoma co kimwe na mwebwe iryo bwirizwa shingiro
abo ni bande rwankara
ivyo nivyo ni ivyiwe turazi nyene vyagenze nawe nyene mugabo kandi je ndazi ko banabajije n'abantu bari bafise uruhara igihe iryo bwirizwa shingiro ryandikwa baratubwira neza yuko baryandika bashaka kuvuga yuko irya manda ya mbere ari manda nk'izindi kuko ikibazo si ukuza kuvuga ngo manda no gutorwa manda n'igihe umara uri kurarangura amabanga watorewe si ukuvuga ingene watowe kandi hariho n'abandi mbere basiguye n'ubu bariko barasigura ariko cyane cyane erega tuze turavugana ukuri cyane cyane wumvise yuko ujya ngingo yafashwe na sentare waheze bwizwa shingiro yafashwe muri ubwo bwenda akubwiye wumva none bakiri ibibazo bihari erega n'ubusuma nk'ubundi ugiye ku bacamanza ukabajya hejuru utifatiye ingingo iyi byase bikunze utayifashe ndakugira uko ndakwica cyangwa ndakugira uko wumva iyo ngingo hari uburemere iba ifise kugira ngo ibe inyinshi ku bibazo ibya ngingo ndakubwiye yuko aho gutohora ibintu kugira ngo tuve mu kaga turimwo ahubwo yabyononye yabishizemwo ubumara bukomeye gusumbya ngira ngo barya abacamanza bari bakwiye gusaba ikigongo barundi bakababwira bati ni ukuri muratubabarira baratugiye ku gakano aho twobyumva ubwo banumye ibyo bintu bizwi neza ubu ubyaravuzwe n'umwe muri bo ubu nanone twogera iki twazavuga yuko yabivuze n'undi ari umusazi yagiye kubesha niba yarabeshe baramubeshuza twumve perezida silvestre ntibantunganya yahoze ararongoye burundi murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye namwe murakoze cyane
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro ca sport twateguriwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda tumutega amatwi mu mupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade amahoro i remera i kigali habereye umukino mpuzamahanga wahuje ikipe y'igihugu y'u rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu n'ikipe y'igihugu ya uganda hari ku ntera ya kabiri y'amajonjora mu guhatanira kuzajya mu gikombe cya afurika muri senegali abasore b'u rwanda bayobowe n'umutoza jonathan maxtry batsindiwe ku kibuga cyabo ibitego biri kuri kimwe igitego cya mbere cya uganda cyabonetse ku munota wa cumi w'igice cya mbere gitsinzwe na farukumiya kuri kufuran igice cya kabiri cy'umukino kigitangira umusore nshuti dominic savio w'ikipe amavubi usanzwe ukina mu ikipe isonga fc yishyuye iki gitego abari aho bagarura icyizere ko u rwanda rushobora kuba nka ya nkoko iri iwabo ishonda umukara icyo cyizere cyaje kuraza amasinde kuko ikipe ya uganda yahise yibonera igitego cyayo cya kabiri cyinjijwe na mutyaba muzamiru umukino wari inzu urangira nta bihindutse uganda itaha yizeye kuzasezerera u rwanda bakurikiranye uyu mukino banenze imikinire y'abasore b'u rwanda muri rusange ndetse banakemanga ubushobozi bw'umutoza mushya w'amavubi jonathan mankstry milutin sredojevich bakunze kwita mico wigeze gutoza ikipe y'igihugu y'u rwanda ukaba ari utoza uganda yavuze ko gutsinda u rwanda yarabyizeye kandi ngo intsinzi azarushaho kwishimangira umukino wo kwishyura uteganyijwe kubera i kampala mu mpera z'iki cyumweru mu cyiciro cy'ikubitiro cy'aya majonjora ikipe y'u rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu yari yasezereye ikipe ya somaliya ikipe izarokoka hagati ya uganda n'u rwanda izahita icakirana na misiri tugiye mu mikino ngororamubiri ejo ku cyumweru i kigali habereye isiganwa mpuzamahanga rya marato y'amahoro iri siganwa ryitabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi bibiri barimo abanyarwanda n'abari baturutse mu bihugu by'amahanga abasiganwa bari mu byiciro bitatu ari byo abasiganwa marato yuzuye aho muri kimwe cya kabiri cya marato tutibagiwe n'abasiganwaga mu rwego rwo kwinezeza mu birometero mirongo ine na bibiri ari byo marato ruhande rw'abagabo uwabaye wa mbere ni umunyakenya omuro ezekiel kemba wakoresheje amasaha abiri iminota cumi n'umunani n'amasegonda cumi n'atanu ku mwanya wa kabiri haje umunyarwanda jean batiste ruvubi wirukanse marato mu masaha abiri iminota cumi n'icyenda n'amasegonda atatu bernard kipretich umunyakenya niwe waje ku mwanya wa gatatu mu cyiciro cy'abagore waje ku isonga muri marato ni peris gerotich imyanya itatu ya mbere yose yihariwe n'abanyakenya umunyarwandakazi waje hafi ni janvier musabimana wabaye wa kane ku ruhande rw'abasiganwe kimwe cya kabiri cya marato mu bagabo abanyakenya nibo baje mu myanya ibiri ya mbere bakurikirwa n'abanyarwanda babiri aribo eric sebahire na felix muhitira mu bagore nyirarukundo salome yaje ku mwanya wa kane muri domi marato aza akurikira abanyakenyakazi batatu bamuje imbere muri iri siganwa rya marato mpuzamahanga y'amahoro ryari ribaye ku nshuro yayo rya cumi na rimwe umuterankunga mukuru waryo ariwe mtn rwanda ashimangira ko ibikorwa byo kurishyigikira bizakomeza no mu myaka iri imbere numa alain ushinzwe gushyigikira ibikorwa binyuranye muri iyi sosiyete yashimangiye ko ubwo abanyarwanda batangiye kwegukana imyanya myiza nta kabuza ngo ikigo uhagarariye kizahwema gushora amafaranga mu mitegurire y'iyi marato yari claude munyandinda i kigali
mukanya turasozera amakuru yacu yo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka twibutse inshamake y'amakuru twabashikirije eugenie
urakoze Freddy ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi riravuga ko rivuye mu biganiro by'amahoro na guverinoma ibiganiro bishyikiwe na ONU ibi ni nyuma y'uko umwe mu bayobozi baryo arashwe agahitanwa n'amasasu yaturutse mu modoka Zed Feruzi wo mu ishyaka Union pour la paix et le développement UPD yashyinguwe ejo ku cyumweru umunsi umwe nyuma y'uko arashwe hamwe n'uwamurindaga biciwe mu murwa mukuru bujumbura ku burundi kandi perezida Pierre Nkurunziza yasabye ko hakorwa iperereza ryihutiwe ku bwicanyi bwakorewe uwo zedi feruzi wari umuyobozi w'ishyaka UPD nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa perezida w'iri nyamitwe umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa leta zunze ubumwe za amerika minisitiri w'ingabo ash carter yanenze ingabo za iraq avuga ko ibikorwa byazo biteye impungenge ejo ku cyumweru mu kiganiro yahaye televiziyo cnn yibajije ku bushake bw'ingabo za iraq mu kurwanya urugomo rumaze igihe rw'umutwe wa eta islamique ibyo byanenzwe na bagdade na washington yongera kunengwa ku byerekeye uburyo perezida barack obama akoresha mu gutsinda umutwe w'abarwanyi abanyetiyopiya ejo ku cyumweru bitabiriye amatora byitezwe ko azashyira ishyaka riri ku buyobozi eprdf indi manda y'imyaka itanu nta rugomo rwatangajwe muri ayo matora kandi indorerezi za afurika yiyunze zavuze ko yabaye mu bwitonzi cyakora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yo yavuze ko amatora atakozwe mu bwisanzure kandi ko yabogamye kubera ko ngo abategetsi ba etiyopiya bafite akamenyero ko gucecekesha abivumbuye bakoresheje kubatoteza no kubafunga ishyaka EPR, eprdf uh, ethiopia peoples revolutionary democratic front rihakana ibyo riregwa kandi rivuga ko abanyayetiyopiya bashyigikiye ibyo ryabagejejeho ryagejeje ku gihugu mu kongera ubukungu amajwi ya nyuma azamenyekana ku itariki makumyabiri n'ebyiri y'uko kwezi gutaha kwa gatandatu ariko aya mbere hashobora kuzamenyekana hagati mu minsi ibiri cyangwa se itanu
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike mumikije amakuru nayo mwashikirijwe na eugenie mukankusi mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi ni ukuvuga saa moya na saa mbiri z'umugitondo turashikiriza amakuru turongera kandi tubashikiriza amakuru iyi saa kumi hamwe na saa kumi na zibiri zo mu gitondo ntimutangwe kandi ku mugoroba dusanzwe tubategurira amakuru isa moya n'igice mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
murumva ijwi ry'amerika abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri mukurikira ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika kuri mikoro hano i washington ni etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi nk'uko tumaze iminsi tubigenza kiragaruka ku bibera mu burundi iki kiganiro ni igice gito cy'ikiganiro cyatambutse ku ijwi ry'amerika kuri uyu wa gatandatu tubaye tubiseguyeho si ikiganiro cyose muraza kumva neza ko hari aho amajwi yagiye acikamo ibyumweru bimaze kuba hafi bibiri havuzwe kudeta yaburiyemo mu burundi ariko hagati aho imyigaragambyo n'ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida bashaka kuzaba abayobozi mu minsi iri imbere byose byarakomeje mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi twatumiye impuguke n'abanyapolitiki ngo tuganire dusesengura ibibera mu burundi n'inkurikizi bishobora kugira ku mibereho y'urwaruka y'abarundi n'abatuye akarere ku buryo bwihariye mu bo twatumiye harimo shovino mu bwongezo muratwumva kuri telefone muratwumva neza yego turabumva neza mutubwire icyo mushinzwe mu burundi icyo mukora n'iki muri politiki cyangwa se mu mibereho isanzwe murakoze cyane twebwe twitwa mu bwongezo shovino umukuru w'iteka w'icyubahiro w'umugambwe itegereza ibanga turi kandi umuyobozi wa muvuma arusha twakanguje mu minsi iheze kugira kugira dutere ibyatsi ikiringo cya gatatu umukuru w'igihugu ariko ararondera iyo muvuma rero ikaba igizwe n'imigambwe cumi n'ibiri nkongera kandi nkaba icegera cy'umukuru wa deseki biri mu burundi ndabashimiye cyane mushinga ntahesho vino mu bwongezo twatumiye kandi ambasaderi ndagijimana jean marie vianney mwabanza kutwibwira namwe ku buryo burambuye ambasaderi abakoze Etienne karekezi ndabanza ndamutse n'uwo mushinga ntahe duhurira muri iki kiganiro nitwa jean marie vianney ndagijimana ntuye mu bufaransa ariko nkomoka mu rwanda kandi nabaye no mu burundi nkurikirana n'ibibazo byo muri ako karere byose cyane cyane u rwanda n'uburundi ariko na rdc nkaba by'umwihariko nkora mu miryango ya sosiyete sivile muri iki gihe nkaba ndi umuvugizi w'inteko y'ubumwe amahoro n'ubwiyunge ni umuryango ukora ibitekerezo utanga ibitekerezo birebana n'ukuntu u rwanda rwazaba ruteye ejo hazaza kugira ngo ibibera muri kiriya gihugu cyacu ibyahabereye bya jenoside n'izindi ntambara turebe ko bitazongera zabera abanyarwanda bose kugira ngo badakomeza kuryana ndabasuhuje ambasaderi ndagijimana jean marie vianney ikaze ku ijwi ry'amerika muri uyu mwanya murakoze abatwumva kandi twari twagerageje gushakisha umuyobozi w'ishyaka rya cndd fdd umushingantahe nyabenda pascal kugeza ubu ntituramubona ariko turakomeza tumushakishe kuri telefone naboneka nawe turamutumira yitabiriye ikiganiro cyacu hano ku ijwi ry'amerika tuganira ku bibazo by'uburundi ndabaheraho umushinga ntahe shovino mu bwongezo mumaze kumva iby'umunyamakuru wacu desire tungimana tugejejeho ko byifashe i bujumbura mu burundi umunsi ku wa gatandatu mwe nyuma y'iyi minsi yose imaze umutekano ari ikibazo ubuzima busa nk'aho bwahagaze hamwe na hamwe mu burundi ariko ahandi bugenda simvuga ngo tuvuge ibiba buri munsi cyangwa se politike y'uburundi ubwayo aho ibintu bigeze aha ngaha murabona uburundi burerekeza hehe musesenguye aha mu gihugu cyacu ibiriko biraboneka n'ibiriko birahakoreka ni ibintu bijyanye no guca ibyatsi n'ukwanka ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ikiringo kidatekanijwe n'amategeko agenga igihugu cyacu harimo ibyigwa shingiro ndetse n'amasezerano yarusha turimo kandi turagira imyiyerekano kugira twanke yuko inkoho zikira kurangwa mu banyagihugu ibi bihe turimo rero ni ibihe cyane cyane bifatiye ku matora twari twimirije muhina amagambo Eh, none, tuganire eh, ni kuki biza abandanya yishyuza ikiringo eh, adafite ku bubasha ni kuki imbonerakure zibandanya zica abanyagihugu ni kuki ibyo bigwanisho ubona ko bigamije inabi ubona ko bigamije gutoteza ubona ko bigamije eh, gutera ubwoba abanyagihugu kugira bazotore uwo bazoba bategetswe nicyo rero cyatumye tujya mu ibarabara uyu munsi rero eh, eh, twatanze agahengwe kugira i- urwo rwaruka ruruhuke abanyagihugu bavoma amazi abanyagihugu basume abanyagihugu baruhuke gatonya eka ndetse n'abo bapolisi n'abasoda bamaze igihe bari baracungira iyo myiyerekano nabo baruhuke Hama yenda rero, bashimiye tuzoce mushinga gutangura- ntahe dukira gutangura mushinga uwa ntahe mbere.
mushinga ntahe mwihangane gato tuganire muhina amagambo ambasaderi jean marie vendagije imana namwe murakurikira ibibera mu burundi ku buryo bw'umwihariko ni igihugu mwabayemo eh, ni igihugu gituranye n'u rwanda Eh, ibyo mu burundi iyo mubirebera hanze y'igihugu mubona ari ibintu biteye bite mwabivugaho iki Eh, iby'i burundi iyo tubibona nanone ku muntu w'umunyarwanda ntawe ushobora ku- gukurikira iby'i burundi adatekereje u rwanda kuko eh, amasomo y'amateka nicyo amaze Eh, iyo ureba ibibera mu burundi muri iki gihe bijya gusa n'ibyabaye mu rwanda muri za mirongo icyenda na kabiri na gatatu n'umwaka wa mirongo icyenda n'ine utangiye mbere y'uko eh, bica perezida noneho hakaba na jenoside rwose hari ibintu byinshi cyane ibi- ibigaragaro ibimenyetso bisa n'ibyabaye mu rwanda nicyo gituma rero nta wabura kugira impungenge ikindi kigaragaza ko bijya gusa n'ibyo mu rwanda ni uko hari ikintu cyo kwanga kuva ku izima nta ruhande rwemera kuva ku izima rwaba urushyigikiye perezida nkuru nziza rwaba n'uruhande rumurwanya Eh, hari n'ikindi navuga ni uko iyo bigeze mu bihe nk'ibi n'amategeko ntacyo aba akivuze kuko burya ibyo bita droit mu gihugu cyangwa muri sosiyete iyo ari yo yose bijyana ku rundi ruhande n'ibyo umuntu aba yariyemeje gukora iyo ufi- iyo uvuga uti nkeneye uburenganzira bwanjye kubungabunga ugomba no kubaha uburenganzira bw'abandi ukamenya ko ufite na za obligation iya mbere rero ni ukubahiriza amategeko mu gihugu kirangwa na demokarasi nicyo gituma nagira ngo mbere y'uko dutangira no kuganira neza n'umuvandimwe wanjye nshaka kumubaza ibintu bibiri kuko we muhina ari mu amagambo gihugu akurikiye ibihabera yumva ibihavugirwa yumva ibivugirwa mu baturanyi azi n'ibihabera ku kibazo cyerekeye Burundi ikibazo cya mbere mubaza ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa gicurasi ku- cour constitutionnelle urwego rukuru rw'ubucamanza rw'ubutabera ruvuga amategeko niba ahuje na constitution rwatanze icyemezo kivuga ko perezida nkuru nziza ashobora kongera kwiyamamaza agakora manda yindi hari umucamanza umwe wari wahungiye mu rwanda mbere y'uko icyemezo gifatwa ariko nagira ngo we ambwire nk'umuntu nyine uri muri opozisiyo usaba ko hakurikizwa amategeko cour constitutionnelle ni urwego rw'amategeko aru- aruha akahe gaciro ibyemezo bifashwe n'iyo cour constitutionnelle nkatwe tutari abanyamategeko cyane kuko cour constitutionnelle imwe abacamanza abantu babizobereyemo bazi constitution kurusha umurundi uwo ari we wese njye niko nabikeka ni ukuvuga ko niba yarafashe icyemezo eh, n'ibindi byose byari bikwiye kugendera kuri icyo bakavuga bati ok wenda koko perezida afite uburenganzira bwo kwiyamamaza ariko nimureke twicare turebe ko byaba mu mahoro Ye- abantu ntibakomeze ku- gukurura eh, imvururu zatuma haba n'intambara abantu bak- njye icyo nifuza gusa ni uko Ikibazo- hatameneka amaraso y'abarundi Ye- ikibazo cyayo kirumvikana ambasaderi ndagije imana kirumvikana nagira ngo mwarimu wavuze ko mufite bibiri nagira ngo tube dufashe icyo kimwe ariko mbere y'uko mushinga ntahe jovino mu bwongezo agisubiza ndumva kuri telefone tubonye undi mushinga nawe twari twifuje kuvugana nawe ni nyabenda pascal umuyobozi w'ishyaka rya cnddfdd umugambwe cnddfdd mbanje kubasuhuza mushinga ntahe nyabenda pascal murakomeye
Eh, ni amahoro ikaze rwose ku ijwi rya amerika twari twabashatse mu kanya kaje ntitwababona none ni byiza kuba mwitabira ikiganiro cyacu nagira ngo nambanze mbabaze hari amahoni y'imodoka inyuma yanyu aho ngaho ariko ndayumvamo mbabaze mwe murebye aho ibintu bihagaze ubu ngubu mwari mwafashe ingamba zitandukanye ingamba mu minsi yashize mwafashe ibyemezo ishyaka ryavuze riti eh, duhisemo perezida Pierre Nkurunziza ko yakwiyamaza ku mwanya wa perezida w'igihugu mu matora ataha aho ibintu bigeze ubu murumva icyemezo cyanyu mu ishyaka murateganya kuba mwagihindura mwakongera kugisuzuma murebye uko ibintu bihagaze abantu barenga makumyabiri bamaze kwicwa bazira imyigaragambyo Yego, mwatubwira kimwe byifashe neza yego yego ntimurabe bijya bagenda gufotora mu makaritsiye yo mu gisagara cya bujumbura kuko abamenyeshamakuru mvamakungu baje mu burundi baratelefonana n'abajya baturira amapine baratelefonana n'abajya baturira imiduga hama bakagenda muri uwo mwanya nyine bariko baraturira bakabafotora bagaca babibarungikira mukabona ko ibintu bicika mugabo mirongo icyenda n'icyenda ku ijana mu gihugu abanyagihugu baratekanye ngira ngo urumva indirimbo impande yanjye ndi muri mitingi ku mpanda Ndayumva.
muri provinsi bubanza Mhm.
n'amahoro n'amate- n'umutekano nta ngorane murakoze cyane rwo ni byiza ubwo aho ngaho hari umutekano mbagarukiyeho umushinga nta heshovino mu bwengezo rwose mbasabe mu magambo make mu mfunyapfunya ariko nabyita kiriya kibazo ambasaderi ndagijimana yarabahaye cyerekeye n'uko urukiko rushinzwe itegeko nshinga rwafashe icyemezo cy'uko perezida pe nkurunziza yujuje ibyangombwa bisabwa umurundi wese washaka kwiyamamariza umwanya wa perezida mukivugaho iki
icyo yashikirije yashikirije rugejwe kubahiriza iryo shingiro twashaka tubibutse yuko rya rwego ari urwego rwashyizweho n'umukuru w'igihugu abarugize n'abantu atakindi atayindi ntumbero beretswe basabwe atari ukorohereza umukuru w'igihugu ku kiringo cyiwe kigira gatatu adafite adafitiye ku burenganzira none eh, ejo bundi ntitwiboneye twenyine tukumva eh, icegera cy'umu- cy'umukuru wa rubya rwego avuga ati ntibishoboka jewe ntibyokwemera ko ntibyonkundira ko ntami ku ijambo mu by'ukuri ndabona ko iki kiringo kidashoboka ariko Ubwo mwihangane rero gatoya yarabyerekanye, mushinga ntahe arabishyira ahabona, mushinga ntahe mu bari bwengezo babitangura, tuganira ko dushingiye ku bintu bihari urukiko rushinzwe iremezo ry'itegeko nshinga ni urukiko ubundi rwumvikanisha neza cyangwa se rusobanura neza uko amategeko ameze mwabyemera mutabyemera urwo rukiko amategeko mugenderaho mu burundi ni amategeko asanzwe ariho yagiyeho haba mbere ya nkuru nziza cyangwa se mu gihe ariho ubu ngubu ariko ayo mategeko nayo yemeje imigambwe yanyu none urwo rukiko rujya rutinzwe tuzi ko amategeko ateye rufashe icyemezo mwe mwavuga bite ko kidakurikije amategeko oya eh, rujya rujya rwego ruriho rurabaho muga abarugize nibo bantu bari bas- barashize hajya mu ntumbero nzima yo kuzohereza ikiringo cya gatatu umukuru w'igihugu twe ntitwase ko urya rwego rubaho kandi turarwemera muga abarugize n'ingingo rwafashe nagarutse ku cyumviro cy'uko icegera cy'utwara rujya rwego yarabishyize ahabona arerekana neza yuko hariho iterabwoba bariko baragirirwa kugira bemeze icyo kiringo cya gatatu ikindi nacyo none ku isi nzima rwabaye rujya rwego gusa ruzi gusoma amategeko rwabaye rujya rwego rusumbije izindi nzo- inzego zose zo ku isi amakungu asemerera afise abantu banonoseye iby'amategeko ni ukuri rujya rwego ni urwego rwashyizweho cyo kimwe n'urwego rwa seni uno munsi kubaho twasemereye tuti rujya rwego yemwe yemwe yemwe rujya rwego nta kindi rugamije atari ugukora ibara atari kwemeza ibintu biteye ku bintu n'amategeko rero nashaka kuri icyo kintu cy'umu- cy'icegera cy'uwariya ari- ari- ayoboye rujya rwego ko yiyonkoye akagira ati jyewe ndatanze imihoho kuko nshobora gutami ku gutami ku bintu ibyo ni ibintu biri ngaho bigaragara bigaragara n'abagira batundi bademeye yaranavuze neza yuko babagize ko iterabwoba gushika batinde bemera ko bijya kijya kiringo gishoboka none rero isi nzima duhereye kuri leta zunze ubumwe za amerika tukabandanyiriza kuri kuri ku- ku- ku- uwo muryango wa- w'abagize union europeyene tukabandanyiriza no kuri union africaine tukagenda ndetse no kuri east african community none uwo muntu ubwo rwego rwenyine nigo ruzi gusoma amategeko kurusha- kurusha abo bandi bose ibyo bindi by'ibihugu byose ye mwihangane gato noneho ubwo rujya rwego ndabashimiye ndabashimiye ibintu bizi ko binyuranye bigiye ku n'amategeko ari byo byiza shingiro n'amasezerano ya leta ndabashimiye cyane mushinga ntaho shovira mu gwengezo mbere y'uko ngira ku mushinga ntaho nyabenda pascal mu kanya reka mbanze mbaze nanone ambasaderi ndagijimana jean marie vianney ikibazo kindi cyanyu cya kabiri mwagira ngo muhe umushinga ntaho mu gwengezo mu magambo make cyane
simbigarukaho kuko ibintu byumvikana niba perezida ariwe ugomba gushyiraho abacamanza bari muri kuri constitutionnel ni uko bimeze kandi niko amategeko abiteganya kuvuga rero ngo iteka ngo azashyiraho akeka ko ibyo nta ntawabivuga icyo gihe nta tegeko na rimwe ryakongera kwemerwa mu burundi ikindi kibazo nashaka kumubaza ni ibyerekeye ibivugwa kandi bigaragara nk'uko umushinga ntawe uyobora sendede abivuze ko hari amahanga yivanga mu bibazo by'uburundi kandi rero burya abarundi bashobora kuba bafite ingorane kuko bashaka demokarasi ariko y'amahanga abigiyemo akabyivangamo ni nk'uko ni bya bindi bavuga mu kinyarwanda ngo iyo usanze abavandimwe bavumbitse ikirenge ngo ubahereza umuriro kugira ngo bashye noneho ibirenge birangire ngewe siyo atitude mfite nda amahanga nafasha abarundi kumvikana aho gutangira kuvuga ko inzego z'igihugu zafashe ibyemezo n'ibi zitazi zitumva amategeko y'igihugu cyazo ibyo ni ibintu bikomeye cyane ni nk'uko konstitutionnel y'ubufaransa yafata icyemezo abanyamerika bakavuga ngo biriya ntabwo tubyemeye twebwe ngo kubera ko turi bampatse ibihugu ko dufite ingufu kubarusha ntawabyemera kuri konstitutionnel y'uburundi niyo mu rwanda nabo babizamukiyeho hari amagambo menshi cyane yavuzwe na perezida kagame hari ayavuzwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga hari ayavuzwe n'abahungiyeyo urebye neza ubundi nk'umuntu wo muri opozisiyo w'umunyarwanda ahungiye burundi ubanza u rwanda rwatera uburundi ariko abahunga bose b'abapolitisiyo b'abarundi bajya i kigali bakakirwa bakabaha amazu bakabaha na televiziyo n'amaradiyo bakavugiraho ndagira ngo mbaze umushinga ntahe muvandimwe niba mu bo mwiyama mu bo mwiyama muri yama imbonerakure ni ibyo koko niba zikora amakosa zigomba kwisubiraho ariko mwari mukwiye no kwiyama ibihugu by'abaturanyi byivanga mu kibazo cy'abarundi gishaka gutuma mu burundi hameneka amaraso kandi urabizi ko ari uko bimeze ibyo bintu birazwi twe nk'abanyarwanda turabizi ibibera i kigali ku burundi twari tutarabona ibintu nk'ibyo bimeze nk'ibyo bakoze reka tureke umushinga ntayishovino mu bwengezo asubize muri make cyane icyo kibazo mu kivuga cy'umushinga ntayishovino mu bwengezo murakoze cyane yewe ndemeza neza yuko nimba ishyirahamwe oni ririho nimba ibihugu biriho ibyo bihugu birafite ibintu bitunganije iwabo twebwe ntitwanke yuko amategeko yacu ari byo byiza shingiro rusha ari byo uno munsi biriko biratuma haba impari mu gihugu cyacu ariko icyo nemeza coco ni uko ivyo bihugu nimba bibona ko icyo kiringo cya gatatu kitubahiriza amategeko na cyane cyane amasezerano y'iyarusha ibyiza shingiro ry'uburundi mu byungane ryabyo rya mbere rivuga riti twisuza amasezerano y'iyarusha amasezerano y'iyarusha aratomura neza ingena nta murundi n'umwe azopfa atwaye uburundi ibiringo bitatu abarundi bose bazaba barabaye abakuru b'igihugu bazotwara uburundi ibiringo bibiri ubu munsi rero biragaragara neza muri ayo mategeko yuko ariko haribonekeza iyo nyangwa ry'amategeko nicyo gituma ari bisanzwe cyane yuko ububirigi bumaze kubona ko amategeko agira aho nyango cyangwa ubu bufaransa bumaze kubona ko amategeko agira aho nyango cyangwa leta zunze ubumwe za amerika ni ngombwa ko bahagurukira rimwe kugira ayo mategeko ntaho nyange erigisi yacu nimba ikibandanya ari isi irangwamo abantu ni uko isi irangwa n'amategeko ni uko hariho aya maleta yose n'isi yose yubakiye ku mategeko none ikintu cyubakiye ku mategeko kiba ari ikintu cyitwa nde biba ari ishyamba aho akaruta kandi katamira ku bwanjye rero ni ibintu bisanzwe cyane ko ibyo bihugu byogira icyo biterereye kugira amategeko ntaho nyange yewe sinoshigikira ibyo bihugu mu kwivanga kwabyo mu gihugu cy'uburundi mu gihe ibyo byo kwivanga bikaba bifatiye ku mategeko hamwe amategeko yacu yose niyo ari amategeko yorohereza kwita mu giciro cya gatatu umushinga ntahe mu bwengezo
ndabashimiye cyane ari amategeko ndabashimiye cyane umushinga ntayo mu bwongezo shovino reka duhine amagambo twumvikane tuganire kubera ko ntabwo nifuza ko hari uwakwiharira ijambo nanjye wa kane dufite n'umuntu ushaka kugira ngo abaze ikibazo mu kanya gato ariko mbere y'uko tugera kuri uwo muntu agira ngo nsubire gato ku mushinga ntahe munyabenda pascal umuyobozi w'ishyaka umugambwe cndd fdd mushinga ntahe nyabenda amajwi amaze iminsi azamuka n'ibyo uyu mushinga ntahe shovino mu bwongezo azamuye ndetse na ambasaderi ndagijimana agarutseho ikibazo cy'imbonerakure mugambwe wanyuze ndd fdd mubona ibikorwa by'imbonerakure muri iyi minsi murabikurikirira hafi bikurikije amategeko hari ibyemezo mu ishyaka mugambwe wanyu mushobora kuba mwafata kugira ngo amategeko yubahirizwe kandi n'urwo rubyiruko rwanyu urwo rwaruka rwanyu ruyubahirize
ego murakoze mumenyesha amakuru icya mbere ushobora nagira nsaba imbabazi kubera ko nababwiye ko nari muri mitingi byumvikana ko hari ibikorwa nari ko ndakora mugabo nagumye ku telefone numvise ibyo abo bandi bashikirije imbere rero yuko nishyura icyo kibazo cyawe nagira ndakubwire ko mu kanya ntasubira muri ibyo bikorwa ariko nyine ndabyishyuye ikibazo cyawe kijyanye n'imbonerakure imbere yuko ndacyishyura nagira mbwire abarundi bariko baratwumviriza ndetse n'abanyamahanga bashobora kuba bumva ikirundi yuko ingorane dufite mu burundi y'abanyepolitike bo mu burundi ni uko bizigira cyane abanyamahanga gusumba uko bizigira abarundi bene wabo iyo ni ingorane cyane niyo ngorane ba mugwengeza bafite y'uko umengo babona ko bazoshikanwa ku butegetsi n'abanyamahanga aho gushikanwa ku butegetsi n'abarundi bene wabo iyo ni ingorane bafise mbona yuko idatoye inyishu ari ikibazo kigira kabiri ni uko bateba bagakengera n'inzego zabo bonyine ngo ni urwego rwashyizweho n'umukuru w'igihugu ukamengo ni umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika yari kurushiraho kumengo ni umukuru w'ubufaransa yari kurushiraho urumva barikengera bonyine bagakengera n'abategetsi babo ni ikibazo dufise mu burundi ngende rero ku kibazo cy'imbonerakure ikibazo cy'imbonerakure twama twagisiguye twama twakivuze yuko urwaruka rw'imbonerakure ari urwaruka rw'umugambwe aha si ngomba kwemeza ko mu mbonerakure atawo bakora ikosa jewe icyo nanka ni uko bafata imbonerakure mu kivunga bakabikoresha nk'ibya politike kugira ngo bacafuze ubwo rwego rwose bongere bacafuze n'abagumyabanga bose n'umugambwe wose cndfd icyo nicyo nanka mu bisanzwe tuvuga tuti iyo umuntu akoze ikosa ntarihanigwe nk'ukoze ikosa nka ko umumengo mu burundi urwaruka ruhari ni imbonerakure zonyine umengo nta rundi rwaruka ruhari mbega abariko baraturira abantu mu gisagara tubite ngo iki zijya n'imbonerakure abariko barazibira ibisagara zijya n'imbonerakure njyewe rero nibaza yuko uwukoze ikosa yorihanigwa nka yohani yorihanigwa nka yosefu yorihanigwa nka nikodemu ku izina ryiwe mugabo bareke gufata urwego rwose ngo bagwegeke ko amabi yose yewe nibaza rero yuko imbonerakure ni abana b'umugambwe n'abanyamugambwe bagendera ku mategeko y'umugambwe kandi uwukoze ikosa arahanwa n'amategeko y'igihugu nk'uko ahanwa n'amategeko y'umugambwe kuko nayo nyine ariho ashobora kumuhana ibyo bakora rero ibyo bakora nta na kimwe bakora giteye kubiri n'amategeko uwugikoze nawe nta n'umwe ashobora kumuvugira nta n'umwe ashobora kumuhagararira ahanwa hisunzwe amategeko wogenda mu mpimba urasangayo imbonerakure zifunze kuko zakoze amakosa ndabashimiye cyane mushinga ntahe nyabenda pascal mbere y'uko mugenda gato ariko mbere y'uko mbarekura gatoya mugasubira mu kazi kanyu rwose ni byiza cyane kuba mwitabira ikiganiro cyacu muri uyu mwanya ndabyumva ko mufite akazi kenshi none se iyo amajwi azamuka impande zose mushinga ntahe nyabenda ahantu hose bumva bavuga ati ni imbonerakure zakoze ibi ni imbonerakure ziri muri ibi hari ingero mufite z'abagize imbonerakure ndabivuga umuntu ku giti cye si urwego umuntu ku giti cye waba warahanwe muri iyi minsi kubera nk'amakosa yakoze arengereye amategeko ari mu burundi mwaduha ingero cyangwa se abantu barahari ku buryo n'abatwumva bagira bati nibyo koko umugambwe cndd fdd washyizeho igitsure ku bantu bawo imbonerakure muri komine mutaho mu ntara ya gitega arafunzwe kubera ko yakoze amakosa yarafashwe arafungwa hanyuma turamusubiriza n'abandi n'abandi bakoze amakosa barafatwa bagafungwa ingorane bafise abo ba- abo bene wacu b'abanyepolitike baraba ukuntu urwo rwaruka eh, rutunganije novuga nti ruri oruganize ingene rutunganije bikabatera ubwoba ni izo ngorane bafise bareke kwitwaza ibindi bavuga biriya bavuga biriya ni izo ngorane bafise aho bavuga ngo urwaruka rw'imbonerakure rwahawe ibigwanisho mbega iyo ruba rwarahawe ibigwanisho bajya abantu bigira ibyo bigira mu gisagara cya bujumbura baba bariko barabyigira urwaruka rw'imbonerakure ruhari rufise ibigwanisho ibyo rero barabesha amakungu bararindira yuko rwa rwaruka rw'imbonerakure rwahabwa ibigwanisho ruza kubarasa barahebura nibyo nibyo bimaramare bafise bamwe bamwe mbere uh, usanga bari muri ibi bihugu bidukikije byaranse nuko bataha kubera ya kudeta yarata ejo bundi itabaye bafise ibimaramare kubera ibyo bavuze ibyo babesha amakungu n'ubu baratinya kuza mu burundi batinya iki ko bataza mu burundi ndabashimiye ushinga ntahe nyabenda pascal ndabashimiye ariko nanone mbere yuko mbarekura agata akandi kabazo umwe mu batwandikira azamuye gatoya aribaza ati amatora y'abagize inteko ishinga amategeko yasubitsweho iminsi mike ashyira ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatandatu ku bijyanye n'amatora ya perezida w'igihugu mu mugambwe cndd fdd mwumva cyaba ari igitekerezo cyiza cy'uko amatora yakwimurwa cyangwa se aho muhagaze ni he mwebwe nyakubahwa mumenyesha amakuru abo bavuga ngo kwimura amatora ntayo biteguriye ni ni ibyitwazo gusa bariko barabesha amakungu bo bateguye kudeta bategura n'imigumuko ntibigeze bitegurira amatora abiteguriye amatora bariko bariyamamaza umugambi seni david duri kuriyamamaza iprona iri kiriyamamaza fnl irongowe na jacques iri kiriyamamaza kopa irongowe na mutabazi iri kiriyamamaza rwasa ariko ariyamamaza akora inzu ku nzu n'aho adashaka kubivugira hejuru n'ejo bundi mu rumonge yari kariyamamaza yambaye runani amizero y'abarundi ni ukuvuga ko ba- bariko bariyamamaza abiteguye mugabo abatiteguye nk'uko byagenze muri bibiri na cumi ntibariko bariyamamaza bakaguma bavuga rero wigize inyuma igize inyuma twigize inyuma iki kandi bo bari bateguye kudetama bikabatekurukana ndabashimiye cyane mushinga ntahe nyabenda pascal umuyobozi w'ishyaka rya cndd fdd kandi kuba mwitabira ikiganiro cyacu n'ubwo bwose mufite inama yihutirwa noneho mushinga ntahe shovino mu bwengezo iki kintu twakomeza kukizengurukaho ariko mwe amategeko namwe mugenderaho imigambwe yangenderaho mu burundi murashaka kuba mwayubahiriza mukagira icyo mwigomwa imyigaragambyo iyi myiyerekano mwumva mushobora kuba mwayihagarika kugira ngo ah, muri make cyane rwose dusoze je nibaza ko atagihugu na kimwe ku isi cokwitwaza ngo kirigenga cokwitwaza suverenite kugira gihonyanga amategeko kugira gitoteze abantu kugira ntikigere cyumviriza n'impanuro ntibyobaho ibyo ntibyoshoboka inama leta rero usanga yitwaza ngo yarikukiye kugira nta ntiyibange cyangwa ajye mu gusonera amategeko twebwe turi mu ba mbere bubaha amategeko bubahiriza amategeko ndetse ntitwa turi n'abarundi hamwe two kubahiriza amategeko tubikora rero kubera tuzi ko byisunga amategeko mbega habuze iki kugira iki cyuka kive mu nzira mbe habuze iki mu minsi iheze twara- twara- twara- twaranditse urutonde rw'ibintu bisabwa bikenewe kugira ibyo biganiro ba- bumva ko bi- ba- bifuza bitangure ni uko twasabye ubwa mbere na mbere yuko inkoho zikurwa mu banyagihugu imbonerakure zikata inho- inkoho zikambugwa inkoho zikambugwa imyambaro w'igipolisi cyangwa uw'igisoda usigaye uziranga twavuze yuko dukeneye yuko abantu bose bapfunzwe biturutse byaturutse kuri iyi myiyerekano ko borekurwa ko ntacyo bazira harimo abantu bakiri hanze harimo ndetse n'abashaka kwi- abashaka kwitoza abo bantu nibabanze bataha hanyuma rero ibyo ntibyashoboka duheze rero twicare tuvugane ku bijyanye n'ibyo bintu byose byatuma amatora aba neza amera neza erega Ye- senderi efuperi irafite incabwenge nyinshi irafite abantu benshi bashobora kuyobora igihugu nahave we yi- yisunge ayo mategeko hanyuma ba- ba- barare ko twebwe tuzosubira kwishyuza ngo pita ntibitoze ndabashimiye cyane reka mbashimire mushinga ntahe shovino mu bwengezo mu twihangane iminota iragiye nagira ngo ambasaderi ndagijimana jean marie vianney namwe mwanzure kuri iki kibazo mubona mushingiye ku mateka y'ahandi ku isi ibintu byo bibera mu burundi murabona ari ibintu byahagarikwa bishobora kuba byanyura mu buryo bushobotse amahoro akagaruka nta nkomyi zindi zirengereyeho amasegonda make njye nkeka ko byashoboka abanyapolitike bose bateze amatwi areke gukomeza kwicana cyangwa gutukana ndabashimiye ambasaderi jean marie vianney ndagijimana ndabashimiye mushingantahe shovino mu bwengezo ku bisobanuro n'ubusesenguzi mwaduhaye namwe abatwumva muri uyu mwanya nongeye kubashimira nshimira kandi namwe by'umwihariko mwatwandikiye ndetse n'abaduhaye ibitekerezo ibyifuzo n'ibibazo kuri mikoro hano i washingitoni mwari kumwe nanjye etiyene karekezi mwese mugire ibihe byiza